hello my wonderful country people. how una dey o oh? this is maureen gist backup tv yes so oh, my people, this na another of my channel na the continuation of maureen gist tv so um, in case you never subscribe to this my channel yes so oh, maureen gist backup tv na another branch of maureen maureen gist tv so make you help me hit the subscribe button make you click the bell notification for all my wonderful returnees i say god God bless una i know they take una lot for granted god go bless una yes today my people, na happy sunday yes now the latest so the latest una know say um na concerning um, lola dis uh, oni of ife ayaba self acclaim oni of ife olori according to uh, the baby the baby say na she be Oni of Ife, Olori say Olori is the full palace. Na part of the ones wey dem dey palace na. Na this particular one wey be say e chop winch, wey dem dey call Lola. Na her matter na im we dey tidy for some weeks now, for some days. We just dey tidy her matter because her own eh, her own her own wahala wey be say she create for that palace don too much. So na im make us dey tidy her matter yes una know say we tell una say um bami don pursue akogbo for palace sake of say she dey constitute social nuisance and um, based on the kind of things wey she dey do she dey follow other ayabas dey quarrel she not be very peaceful person she dey too dey find trouble she in fact she dey give uh, bami headache especially when. um, um, bami according to report allegedly they say bami don't go carry don't dey uh, date marian and e don't dey make move to bring marian come the palace so all those things come they follow the pain and for body dey pepper am and una know say when when bami see new when bami see new um, babe e they abandon the ones wey be say then then they the palace so and una know say just nine months uh, just um, december here wey be say queen naomi left the palace since that time they were having their free day Then they really they happy they happy they send bloggers make bloggers they blog rubbish concerning um, uh, queen naomi and the family They bully them. They talk all sort of nonsense mostly we when when e say we we they talk we they bring uh, information concerning the move wey be say bami they do concerning the move wey we say oni of ife do to make sure say e reconcile with the wife everything so when they go here, they go come go They cause confusion They put sign sign for queen naomi gary so so dis um, lola I be their cheerleader na im be their champion I be the champion of the local ayabas wey be say dem dey di palace na she be the number one so immediately they see marian this one come go form clique oh. They want to cause confusion and marian notice am immediately mary i notice dis thing i tell bami say ah no no no no im no go fit tolerate This one or say if na dis one im no go fit say because, and una know say eh, bami like woman wey be say e get money so and marian dey get money marian na classic babe so bami want to please am by all means so when according to report when dem go for for eh, the coronation of eh, mama oduduwa for lagos Uh-huh. So Mariam no quick come as Mariam come, come see this uh, Lola with uh, Ooni of So Ooni of come tell and say make he excuse them. Say Mariam don't come, make he excuse am. Lola come dey vex, Lola come dey hala, dey hala, come disrespect Bami. Bami come use annoyance. When Bami come come back from Lagos, come use annoyance pursue am comot for palace say make he go apart from that, they don't even give am money for some since eight months ago say make he rent us for a ibadan He go go rent us. So, oh. as he rent the house finish he no even he even stay the house He see he leg no come on for palace so all those things now they dey by me say after all im don settle you im don't give you trans im don't give you money But you go rent us. so which one be no be saying want to marry her. so now so una know say for yoruba culture if you be king to carry woman not be problem but as a respected person or person to be say get respect for a wife the way he go about it matters a lot uh-huh. not be because of say tradition say make you carry carry women the house the whole women go the whole eh, palace go come They flooded with women and the so called ayabas wey dem they call They not go even get fear for the the real housewife They go just they do like say dem they do competition I know kind of thing now how person go marry okay you marry somebody legally you marry naomi legally then you can get numerous concubines wey be say the full palace even if you want to get girlfriend you go get girlfriend wey be say no be say their parts and queen naomi part go cross that is where the eh, the the bami get it wrong and that is what is giving these girls the power They feel they call they want to raise shoulder with naomi they just say then with naomi after all then they carry one the same mola waiting be the different. Then be ayabas uh, queen naomi na queen so all those kind of thing you know, go down well with our beautiful prophetess When it be say she be decent woman and she believe in the word of god so now, so all the things wey be say this girl not do do do do the height of it now that mary own if you say one wan they cause confusion for mary own na baba just say no way na so dem pursue her comot for palace now di latest one we hear be say she don dey beg o she don dey cry dey beg bami e don dey beg eh, oni of ife. say make oni of ife forgive am say im love oni of ife make so we we di eh, eh, social media in-law na dey tell you say carry that your love go far theres no vacancy you dey hear am enough is enough leave oni of ife alone. and my people, no see the kind people. Where we say dem day palace see beautiful tande nikawo tande nikawo They outside the palace with him, mama When a queen naomi dat is mama tande nikawo They outside the palace see the kind people. dis ones dem all these girls Where we say life don't tire Where we say they don't know wetin dem wan take their life do rather than to wait for festival day make they go borrow money buy clothes, take your body shake your shawaka. na be the work Where we say that they do so now as all all dis thing wey we say they happen for social media Hey, bami down here bami down here say she use juju poo for perfume wey we say e give am di one wey wetin be surprise only of ife we say the perfume only of ife remember that perfume wey we say this girl by give am how we the blogger take no say yes na purple perfume how we take no? so the thing, eh bami no one believe before but as e can remember say yes true true The perfume wey be say this girl give am na purple perfume na im me surprise so now as bami hear all this whole thing bami send message say make im leg no step for that palace again now e don dey beg dey send some kind chief na wey be say um, oni of ife dey respect dem dey talk to am dey say this um, dis um, lola im papa na im be one of the high chief wey be say Oni of Ife dey respect na through im papa na Oni of Ife come take know say dem hand over im papa hand over dis girl to Oni of Ife. Say and Oni of Ife respect di papa so e no want to reject di girl. Na im be dis one wey be say e come give di girl so much dis uh, Lola so much confidence say yes as far as say na im papa carry am hand over give Oni of Ife. Eh, Oni of Ife must marry am. Now she dey now take dey old o don dey don even enter menopause if at all If you never enter menopause if you never enter menopause now be saying a quarter to Now be saying na na na quarter to You don't dey near so wetin come remain so despite this thing what be say they happen because of this whole thing This lola no green answer any other suitor when he be say they come you con dey hope for oni ofife na for di present now oni ofife go marry wura wen wura come hey dem no gree rest o oh, dem no gree rest dem dealt with wura wen dem say dem dealt with wura dem put shame potopoto rub take potopoto rub wura take potopoto beta potopoto rub wura before wura fit clean herself comot for dat potopoto eh got god I just god nine day by her side no be small potopoto they rob rural any woman they come na so they go do na so they come do naomi do naomi o wetin prophet they come find for palace eh wetin prophet they come find for palace eh they do church for palace don't turn church to palace eh don't destroy all the gods of the land eh they know Allah naomi rest They do do They start with say she don't born carry im niece picture come give we the blogger say queen naomi don born before pass pass there enter say no be im born tadenika una the baby eh, channel na im carry dat one say na abami girlfriend na abami born tadenika ube na im girlfriend na help naomi car just dey talk all sort of things that is why when naomi come naomi come debunk everything say nothing like that say medically im get result of everything about tadenikawo they see am and see the way Tadenika will resemble Ooni of Ife no be small if to say Tadenika will not resemble this Ooni of Ife some people now for say uh, no be Ooni of Ife born so they no see anything they talk Now so when even when Queen Naomi born Tadenika will newly Now so they come meet me from palace source They come meet me whether na im be dis um, Lola I don't know because the person no green show im face come dey tell me say ah he say naomi no any born o oh. He say he come dey tell me He say make i talk i say i no dey talk all i know is that naomi don born so my people o oh, as we dey talk now kabi esi don tell am say e no wan see leg for that palace again because this lola e follow contribute to all the gbege wey e be say all di gbazgbos wey e be say dey happen for that palace now shame don be her portion she dey cry she dey beg so a lot a lot of people internet in-law say make Ooni of Ife no lis ten to her begging o oh. say this girl dey very very dangerous as una see am so if Ooni of Ife give am another chance this time around she go destroy things she go spoil things so my people o oh, na the latest be this, o oh. i want to let una know say Lola don dey cry o dey beg Ooni of Ife meanwhile people dey advise her say no be by force to marry king no be by force to marry king o oh, make she go find her level say her life see her life so lola na dey regret say ah pikin she no born six good years na she dey with oni of ife pikin she no born nothing wey she achieve dey cry say ah she go just take go like that. you go go empty handed o oh, like pharaoh aaron for bible na so you go go empty handed She must go empty hand though because the God of Queen Naomi is at work. When God want to favor you, he go even make your enemy be at peace with you. That is what is happening to Naomi now. We no know say all these things, say this Queen Naomi, they pass through all this kind of thing. We for no allow her to leave that palace. In fact, we for protect her by all means. We no know, but I can assure this Lola say, your end, in fact, the, your game is up your game is over nothing for you again odi odi worry people say odi odi for you nothing for you Heh, you pay miss all this beg wey you dey beg bami don kukuma tell you say no near palace again waka your life you see eh, peju you see the way peju respect herself peju respect her old age o oh, carry her load fear am she don't go she don't even call bami say she no want to do anything with bami say she no want to have anything to do with bami but gbeju i no know whether they bury your placenta whether they bury your placenta inside only of ife palace i no know so we go know alright my people. Now here i go stop This is what i say make i bring comfort now. Wanna have a nice day bye